Iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bava bimwe radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane haratekanijwe inama mpuzamakungu y'abarundikazi izokoreshwa hisunzwe ubuhinga bwa zoom iyo nama izo kwitabirwa n'abari mu bihugu bitandukanye byo ku isi ibintu nyamukuru itekanya gushikiriza biri mu ntonde zitatu bwa mbere na mbere kuzoba ari ukugira urunani rwo gufasha abakenyezi mu bijanye n'irondoka rishimikiye ku magara yabo meza ubwa kabiri kuzoba ari uguha inyigisho no gukangurira abakenyezi bo ku mitumba ku ntambamyi zose zishobora kubangamira irondoka rishira imbere amagara meza y'umukenyezi ubwa gatatu uh, kuzoba gushira urunani gushiraho urunani gushinga urunani rw'abafasoni uh, ruzofasha abakenyezi bo mu gihugu hagati mu bikorwa vyo kwiteza imbere haba mu burimyi canke mu bikorwa vyo gukingira ibidukikije mu kiganiro cy'umunsi rero turi kumwe turaba turi kumwe na immaculee ndayisaba akaba wewe ari uh, muri leta ya new york aho buffalo uh, ni umuforomokazi uh, tuzoba turi kumwe kandi na jacqueline bagenyere ari mu gihugu cy'ububirigi jacqueline uh, bagenyere uh, arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abana baba mu bihugu bya buraya akorera mu bushikanje bujejwe kwibona abansi mu bubirigi uh, turi kumwe kandi na solange murerwa ari i bujumbura mu burundi uh, metre solange murerwa n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi femme intwari akaba kandi arongoye ishyirahamwe kerebuka uh, bafasoni mwese turi kumwe mwiriwe neza
mwiriwe cyane
Mwiriwe.
Mwiriwe neza.
mwiriwe neza neza.
Miriwe neza reka dutangurire ko umufasoni uh, Jacqueline Bagenyere ari mu Burigi atubwire cyane cyane ku byerekeye iyo nama mpuzamakungu itekanijwe ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane uh, mufasoni Bagenyere iyo nama uh, mwayumviye gute icyatumye mwish- mufata ici- icemezo cyo kwitunganya niki
yego murakoze cyane kumva ijambo iyo nama ni ukuvuga uyu mwaka ni ugira kabiri tuyigize iya mbere twayigize mu mwaka uheze ni ukuvuga twifatanije n'abakenyezi bamwe baba mu gihugu cyo muri amerika twararabye dusanga yuko buri mwaka uwo munsi mukuru- mukuru wahariwe abakenyezi Eh, mu burundi barawuhimbaza mu bihugu byose bakawuhimbaza bari mu burigi bakawuhimbaza ariko tugasanga bya- dusanga byari bikenewe yuko abakenyezi bose bo ku isi yose boshobora kuja hamwe kugira ngo bawuhimbarize hamwe nico gituma rero twashatse kubigira twebwe abari mu makungu tukifatanya n'abari mu burundi murakoze murakoze eh, madame immaculee ndayisaba igiteramo nk'ico eka inama nk'iyo yarabaye mu burundi murasha kutubwira icyatumye mwibaza ko inama nk'iyi yohuza abandi bafasoni bararundikazi baba mu bihugu bitandukanye ikenerwa
murakoze kumpa ijambo hanyuma twagiye hamwe turiyumvira turaraba ukuntu abakenyezi ahantu hose mu bihugu byose cyane cyane muri afurika mu burundi n'ahandi hose bakunda kwizihiza uyu munsi mukuru wahariwe abakenyezi hama turavuga tuti none ko mu burundi baba bawizihiza ahandi hose bakawizihiza kuki tutoja hamwe tukawizihiriza hamwe abakenyezi bari hanze hanze y'igihugu hamwe n'abakenyezi nyine bari mu gihugu mu burundi hanyuma twiyumvira kwishyira hamwe nk'uko umukenyezi mugenzi wanjye aje kubivuga umwaka uheze twarakoze icyo gikorwa twishyira hamwe duhuza abakenyezi mu makungu atandukanye duhuza abakenyezi mu bihugu bitandukanye hariho aba abakenyezi bo muri amerika hariho abakenyezi bo mu burundi n'ahandi no mu bindi bihugu nyine muri afurika muri erope twese twagombye gushyira hamwe nyine kugira ngo umunsi mukuru w'umukenyezi tuwizihirize hamwe nk'abakenyezi twishyire hamwe dukorere ku mugozi umwe nk'umukenyezi metre solange murerwa mutubwire namwe ibintu nyamukuru eka umugambi nyamukuru mwifuza gushikira mu gutunganya iyo nama mpuzamakungu y'abafasuri b'abarundikazi bari mu bihugu bitandukanye
murakoze kumpa ijambo twebwe nk'uko mubivuze mu mwaka uheze iyi nama iki kiganiro cyarabaye ngaha mu burundi aho abakenyezi batari bake bo ngaha bo mu ndongozi eka n'abandi amakategori atandukanye abigeme bato ba misi burundi n'abandi bashoboye kwitaba tugahurira hamwe tukizihiza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi twifatikanije n'abo bene wacu bari mu makungu kabaye akaryo keza rero ko kubona yuko abarundikazi bari hanze baguma bibuka igihugu cyabo kandi natwe bakaguma batwibuka bakabona uko twokorera hamwe two twarashimiye abakenyezi ba babiteguye abakenyezi ba oriyane baje ba dogiteri zena ba mire bande baratweretse neza yuko turi kumwe turashobora no kurabira hamwe uko twizihiza uwo munsi mukuru turashobora kurabira hamwe intambamyi umukenyezi mwirimizi umukenyezi yaciye ku ntebe y'ishuri agenda ahura nazo mu buzima mu kwiteza imbere bya minsi yose pome rero wari umwaka wa mbere ariho tugitangura twaciye tugumana icyo cyiyumviro y'uko no muri uyu mwaka tuzoshobora kujya hamwe tukongera tukeshanja tukavugana tukabona uko turi mu by'ukuri ko batwitwararitse kandi natwe tubibuka nk'abavukanyi bacu bari hanze y'igihugu ubu rero integuro ziriko ziragenda neza integuro zimeze neza abantu bariko bariyandikisha n'ibitigiri twari twatanze twogarukiriza ko byararenze abandi baguma batubaza ati none ni ryari ati none twiyandikishe gute ubu sare tubona tuzobakiriramwo tubona turiko turabadeborde bisigura rero yuko ari ikintu cyiza cyaje kije guhuza abo bavukanyi bacu bari mu makungu natwe turi no mu burundi kandi tukabona ko biriko birakomeza ubucuti hagati y'abo bakenyezi bari hanze natwe turi ngaha kuko usanga tuvugana n'indi migambi y'iterambere iterambere ry'umukenyezi iterambere ry'abigeme la sante productive ivyirondoka rijanye n'amagara meza gutyo gutyo turabona ko ari ibintu bidogira akarusho cyane uyu mwaka ego madame jacqueline bagenere mu bintu nyamukuru muzoshikiriza hariho cyane cyane guha inyigisho reka abapfasoni abakenyezi ku bijanye n'irondoka rifatiye rishimikiye ku magara meza ni kuki mwatoye ico ciyumviro
icyo ciyumviro twaragitoye kubera ko turabye cyane cyane ingorane ziba mu burundi turamaze kubona yuko abagore abakenyezi bahura n'ingorane nyinshi hariho hariho nk'indwara tumaze iminsi twumva yitwa indwara zo mu kigo zifata abakenyezi batari bake zikaba ari indwara zigoye zigoye kuvura tukaba rero twashatse kwishyira hamwe kugira ngo turabe yuko hari nk'icyo dushobora nko guterera haba mu bijyanye turonse nk'uburyo tugafasha amashyirahamwe yoba akora kugira ngo afashe kuvura izo ndwara hariho nk'indwara hariho nk'ingorane z'abakobwa bakunda gu- gutwara amada y'amashushu nabo nyene bama- bakayatwara kubera petetre ukutamenya ukutamenya kwikingira ukutamenya kwihangana nabo nyine tukaraba yuko dushobora nko gufashanya n'abandi kugira ngo dushobore kubafasha kubaha nk'inyigisho muri ubwo buryo murakoze Ego, murakoze madame immaculée ndayisaba kugira ngo mwebwe musanzwe muri n'umuforomakazi eh, kugira ngo ah, izo nyigisho zitangwe cyane cyane nk'ivyo umufasoni ah, ah, ah, solange murerwa ashikirije eh, bijanye no ku ah, kwigisha abafasoni abakenyezi abakobwa ukuntu bokwirinda gutwara izo nda ukuntu bokwirinda izo ndwara hari nta bintu bishobora kuba nk'intamamyi mu vyerekeye ukuntu mubasigurire ivyo bintu bijanye n'imico
ego murakoze kumpa ijambo ku byerekeranye n'izo nyigisho eh, nk'uko ubibajije birashobora kuba eh, intambamyi zirashobora kubaho dufatiye nko ku ku muco wacu twebwe nka- nk'abarundikazi hariho nk'i nk'ibintu usanga nk'ababyeyi n'abana badakunda kuganira Ah, nk'icyo kiba kiba- kica kiba nk'intambamyi mugabo kugira ngo dushobore kwigisha abigeme dushobore ku- kuganira n'abakobwa cyangwa n'urwaruka Ah, icyiza no guhera ku miryango cyane cyane ku babyeyi ku bamama hanyuma tu- tugatangura no kuganira no no ku mashuri cyangwa ibindi bigo cyangwa ayandi ma- maorganisation a- ashobora ku- kuba ashikira abo bigeme kugira ngo izo ntambamyi ntizibeho kuko hariho nk'ibintu ushobora gusanga mm, cyane cyane mu kirundi cyacu mu rurimi rwacu bitavugwa ari- ari nk'ibyo bita ngo ni ah, ibi- ibitavugwa ah, urumva nk'izo zica ziba intambamyi ku bantu ba- baba bagomba nko kubyiga cyangwa ku bagomba nko kubyigisha mugabo ibyo byose ni ibintu tu- tu- dushobora kurengera kugira ngo dushobore kwigisha urwaruka rwacu mu kwikingira mu kumenya ah, intuzenya irondoka ryu- ry'ubuzima bwabo ah, no kwigisha ah, ababyeyi cyangwa abamama ku- ku- kuganira n'abana babo kugira ngo izo ntambamyi zituma badashobora kumenya ibyirondoka cyangwa badashobora ku- kuganira n'abana bishobore ku- ku- ku- kugira kuvaho Eh, Madame Solange Murerwa ikibazo cyo kwigisha urwaruka cyane cyane aba- abakobwa eka bakiri bato ibijanye no kuro- eka no kwikingira gukingira amagara yabo cyane cyane nk'izo ndwara twavuze hamwe n'izo nda z'ishushu eh, ico kibazo cifashe cifashe gute iyo uyo mugambi wo u- uzoborohera gushira mu ngiro
Eh, murakoze twebwe uwo mugambi twarawutanguye ndi mu bantu bawutanguje ngaha mu burundi muri asosiyasiyo iwacu muri wise women hari n'iyindi asosiyasiyo two turakorana yitwa inisiyative kirebuka ihurikiyemo abakenyezi rero tumaze kubona ivyo bibazo byose ukungene bimeze eh, twaragize amankete mu mashuri twaratanguye twaratanguye turi ku kivi twaragize amankete turagendera amashuri amwe amwe mu ntara eh, za rumonge mu ntara za bubanza mu ntara za bujumbura i makamba tugenda twegeranya rero amakuru tugendera abana turabona ivyo bibazo ko biriho ku buryo twabona ibiharuro by'abana bariko baraheba amashuri bari ku ishuri ari binini tukabona ahanini ko baheba kubera baba batwaye inda ko bakwabaye ukutamenya gusamara Uh, turabona hosi n'abagenda bahura n'indwara indwara zitandukanye duca turaze hamwe rero nk'abakenyezi nk'abantu baciye ubwenge nk'abantu twaciye ku ntebe y'ishuri turavuga ati turashobora guterera mu buryo ubu n'ubu n'ubu n'ubu mu kiganiro tuzogira itariki zibiri hariho amproje proje tuzoprezanta uh, twise mwigeme kazoza kawe kari mu minwe yawe abigeme tubereke yuko kadoza kabo kari mu minwe yabo bategerezwa kwiga bategerezwa kwirinda indwara zifatira mu bihimba by'irondoka bategerezwa kwirinda regio senodesire gutwara imbanye bakiri ku ntebe y'ishuri bakiga n'ibindi n'ibindi hari abakenyezi rero bamwe bamwe twagumye tubivugana baduterera ibyiyumviro uko twobikora uko twobikora ubu rero turabona ko bigeze ku ntambwe iriko irashimisha ko murumva abana twarashoboye kubashikira Ah, turabona rekozi ibituma ivyo bintu baguma bagira izo ngorane uruganda rero tuzogira itariki zibiri z'ukwezi kwa kane kazoba ari akaryo ko kwereka abakenyezi bagenzi bacu aho tugeze iki gikorwa n'ukuntu turiko turagikora tubereke na impakite bashoboye kugira haba mu mashuri haba ahantu hamwe hamwe naho usanga bitoroshe kubikora ariko turizeye turi kumwe nabo turi kumwe n'abandi ko tuzoshobora gushikira urwo rwaruka rw'abigeme abo bamama kuko urwo rwaruka nirwo ryo ruzodukorera mu ngata mu mabanga turimwo mu bikorwa dukora tubereke rero yuko bategerezwa kwiga kandi bakongera bakikingira n'izo ndwara kuko umaze kurwara ukandura umugera ukarwara izindi ndwara usanga akazoza kawe gace k'abarimite kandi ugasanga nta bintu byinshi uterereye mu gihugu cyangwa muri kominote yawe nibyo turimo rero nizo nteguro turimo madame inakire ndayisaba icyo kiganiro kizoca ku buhinga bwa ngurukanabumenyi bwa zuma mutegekanya gute mu byerekeye ku byerekeye ukuntu abakenyezi n'abakobwa mu rundi bazoshobora gukurikirana icyo kiganiro
murakoze ku mbyambo nk'uko bivuze icyo kiganiro kizoca ku buhinga bwa none kuri zumu hanyuma ku bakurikirana turi ko turasaba ko bashobora kwiyandikisha dufite aho biyandikisha hanyuma tuzobaha umurongo twaramaze gusohora umurongo tuzokorera ko ku bashoboye kujya kuri uwo murongo hamwe n'ibyo usibye kuri zumu gusa kuri zumu gusa turafise n'ikibanza tuzohuriramo abari mu gihugu bazoshobora guhuriramo kuri uwo munsi ku itariki zibiri mu kwezi kuza mu kwa kane kugira ngo bashobore gukurikirana hanyuma abari hanze natwe tuzobana dukurikiranira kuri uwo murongo nyine tuzoba twatanze kuri zumu tumaze gutegura ibintu byose turi ko turabitegura kugira ngo uwo munsi bizogende neza
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga abatumire ni inakire ndayisaba tukaba kandi turi kumwe na jacqueline bagenyere na maître solange murerwa turafise umunywanyi wacu mireille ndi mu rukundo mwiriwe neza
Mwiriwe neza.
Muri hega mihaeya?
Eh, ndi Maputo muri Mozambique.
Yego me murafise ikibazo murafise icyiyumviro turiko tuvuga ku nama mpuzamakungu y'abafasoni bararundikazi izotunganywa ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane murafise ikibazo murafise icyiyumviro intererano
Eh, intererano yacu ni uko abakenyezi twagira ijambo tukagira agateka nk'umukenyezi
murakoze murakoze mireye ndi mu rukundo
ego murakoze cyane tugaruke kuri mwebwe madame jacqueline bagenyere mufasoni mireye ndi mu rukundo shikirije ikibazo coba kitari ku rutonde rw'ivyo mwashikirije ariko hari ibijanye n'ico kibazo mushobora kuba muzoshikiriza ikibazo c'ubwigengeka bw'uko abafasoni bagira ijambo cifashe gute muri iki gihe muri rusange
jewe murakoze kumpa ijambo jewe nibaza yuko mu burundi turavye ibintu uko bimeze ubu abakenyezi nibaza yuko bafite ijambo petetre hoba bitaragera ku ntambwe abakenyezi uko babyifuza ariko nibaza ko ubu abakenyezi baronse ijambo kandi ikibazo ciwe ngira ngo numvise ngo ntiyari yagitomoye neza yashatse kuvuga ko eka abakenyezi ntabwo ijambo ubwo ashobora kuba atakurikirana neza ngo amenye aho icyo gikorwa kivuze kigeze nk'uko muri ko murabivuga reka na madamu solange murerwa agire icyo kivuze ko madamu solange
ndabumva nk'uko bivuze integuro zirabandanya kandi turibaza yuko aveke inguvu z'umwumwe uko turi ko turakorera hamwe uko tuzoshobora gutorera inyishu ibitari bike kuko nta muntu yishoboza nta muntu akora wenyine mugabo avec l'effort de chacun twese tugiye hamwe tuzoshobora kugira icyo dushitseko
umufasoni jacqueline bagenere murafise umugambi wo gukangurira abakenyezi muri rusange ku bijyanye cyane cyane n'intambamyi bashobora kugira zimwe mu ntambamyi bashobora kugira nk'izi murashobora kutwibutsa neza mukatubwira intambamyi mubona nyamukuru zibangamira abakenyezi n'abafasoni
yego cyane nka jewe nk'umurongozi w'ishami ry'abakenyezi n'abana b'i burayi mu migambi yacu dufite nyine ihangiro ry'ukurabira hamwe ingorane abakenyezi n'abana bahura nazo muri izo ngorane ingorane ni nyinshi tugiye kuri iyi teme turi ko turakorera ko nyine murabona yuko hariho ingorane z'abana b'abakobwa batwara amada bamaze kuyitwara rero baca bava mu ishuri ngira ngo muramaze muri ino minsi hariho n'urwandiko twabonye ruvuga ahantu mu ishuri muyinga baherutse kwirukana abanyeshuri bashika cumi na batandatu ngo kubera ko batwaye inda izo ngorane ugaca ubona yuko abo bana baca birukanwa bakava mu ishuri bagaca basubira kwa ba se na ba nyina n'inda mu nda abazi batwaje nabo rimwe na rimwe bagaca babihakana ugaca usanga ataye ishuri afise umwana atagira kirera adafise icyo ashobora kumufashisha iyo ni ingorane mu gufasha rero nko muri mwene ibyo bintu twosubamo za bintu by'inyigisho cyane tukaraba ukuntu dushobora kugira de structure zishobora gufasha abo bana babyaye tukora nk'ukuntu dushobora kubasubiza ku ishuri abadashoboye gusubira ku ishuri naho umuntu akaraba nk'ukuntu yo yobagirira nko kubigisha gukora umwuga ushobora kubatuma bibeshaho bagatunga uwo mwana wabo kandi ntibace basubira mu bintu by'ubuhumbu izindi ngorane rero ni izo ngorane zijyanye n'amagara y'abakenyezi hariho nk'akarorero ko kutabyara burya nk'umugore agiye kubaka ntabyare murazi ko ari ingorane zikomeye nkaho rero umuntu arashobora gufasha nko mu kurondera nk'abaganga nk'abaganga bafite ubumenyi buhanitse kugira ngo barabe yuko nk'abo bagore bashobora kubavura kubera hari abantu baba batabyara ariko igihe kimwe baronse abaganga bakomeye bagashobora kubavura bagashobora gusama hariho ingorane zisanzwe z'ubukene ubukene rero mu kubuvura ni ukwisha abo bakenyezi ukuntu bashobora kwikorera nk'imigambi yabo mito mito niyo baba bahereka ku kantu gatonya ku mahera makenya buke buke bakaza baraduga buke buke bagashobora kwibeshaho no gutunga umuryango wabo murakoze mwavuze ingaruka zishikira bigeme batwaye inda zishushu reka mwavuze n'inyigisho mushobora kubaha mbega hari inyigisho zozo mushobora guha nk'abantu kenshi na kenshi baba bashurashuza abo bana ndazi ko hariho ibiganiro nk'ivyo zigeze kuba mu minsi iheze hari inyigisho ziba zitekanijwe ku bakora ivyaha nk'ivyo kugira nabo nyene bikebuke canke bakubitwe intahe mu gahanga Immaculée Ndayisaba
ijambo kwigisha twigisha abigeme cyane cyane kugira ngo bashobore kumenya ukuntu bashobora kwirinda n'ukuntu bashobora kubyitwaramo mu gihe bahuye n'ibibazo cyangwa nk'uko bivuze abo babashurashuza bashobora kubegera kure bakamenya ingene babyitwaramo hanyuma ku muri izo nyigisho nyine turi ko turabigisha abigeme umwigeme ashoboye kumenya ukuntu abyitwaramo ashoboye kumenya ukuntu yishyura cyangwa ingene yitwara bica byerekana ujya agomba kumushurashuza ati uyu mwigeme n'umuntu yihagaze ko ni umuntu afite ijambo ntabwo ari umuntu nopfa kugenda ko gutyo gusa ibyo rero bica bituma wa mwigeme agira uko ahagaze nawe nyine akiyumva yuko ari umuntu afite ijambo kandi ashoboye kwitwara neza bigaca bituma na ba bandi baguma bagomba kumwegera bamwegera kure nibaza rero ko ikiriho kinini ari ukwigisha abo bigeme n'ababyeyi n'abandi babayobora mu cyangwa babarongora mu maorganisation aba atandukanye cyane cyane nko ku ishuri ku mashuri mu magurupe baba barimo cyangwa mu byo baba bariko barakora ni byiza cyane kwigisha uwo mwigeme ahanini kugira ngo amenye ukuntu yitwara tukiri kuri mwebwe nyine imakire ndayisaba kuko muri n'umuforomokazi iyo ikibazo nk'icyo cashyikirijwe kivuga cyerekeye kutabyara mu rugo iyo gishitse bigenda gute kenshi na kenshi ndabona ko hatumwa ko hadomwa ko urutoki umufasoni bigenda gute icyo kibazo mu gitorera inyishu gute mwebwe muri nko kwa muganga icyo mukora ni iki
icyo kibazo murakoze kukibaza icyo kibazo cyo kutabyara se kutibaruka mu muryango hagati y'abubatse iyo gishyitse ahanini nko mu bihugu byacu iyo umuntu yubatse cyangwa agiye kubaka abasigaye inyuma cyangwa ababyeyi cyangwa abagenzi baba bari ko bararaba ati none uyazobyara ryari azobyara bagatangura kumuha nk'amezi abiri atatu ngo ntarasama inda mugabo tubirabye bisanzwe hariho nk'abafata nk'igihe kirekire nk'umwaka imyaka ibiri iyo bimaze kugera nko muri icyo gihe ni byiza ko abo bantu bategezwa kurondera ukuntu bashobora gushika ku babijejwe ku bavuzi ku badogiteri kugira ngo bashobore kubafasha akenshi bakunda guca badoma urutoke ku mukenyezi nyine nk'uko ubivuze mugabo hariho nk'igihe usanga bafite nk'izindi ngorane cyangwa ingorane nk'izibe ziri no ku mukenyezi ugasanga ziri nko ku mushingantahe wiwe cyangwa ntihabe harimo ingorane bikaba gusa ari igihe kitaragera icyiza rero iyo biramutse bishyize nk'uko ibyiza ni kujya ku babijejwe bajejwe amagara yo kwibaruka yo kurondoka abavuzi kugira ngo bashobore kubakurikirana cyane cyane nk'iyo haheze nk'umwaka n'amezi nk'umunani tuvuge aho niho utangura gufata ko ibintu biriko birarengerana mugabo si byiza guca abantu baca bavuga ati ni umukenyezi kuko hari igihe nawe aba atari we afite ikibazo
ego mereka tubaze na metre solange murerwa ukuntu icyo kibazo cyifashe mu burundi ndabona solange telefone yawe igiye reka duhe ijambo marcel twagira yezo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza mwiriwe neza ijwi ry'amerika mwiriwe neza muri hehe ga marcel
ni marcel i kigali mu rwanda yego
ndabanza kubanza gushimira abo batumire bacu kubera umuhate n'ubwitange baba bagaragaje mu kuzamura igitsina gore yego
ariko kandi nkanababaza ku kintu kijyanye na karanga kabura igihugu cyangwa se umuco nk'uko mu kinyarwanda babivuga muri iyi minsi urabona ko umuntu ari guhaguruka hano wenda akajya i burayi mu gihe cy'amezi atatu mu gihe cy'imyaka itatu cyangwa itanu akaza hari ibintu byinshi by'umuco n'akaranga k'igihugu akomokamo yarabitakaje none nkaba nabaza abatumire ko bari i burayi ariko urumva uburyo bavuga ikirundi neza neza nk'abakiri i burundi mubona ari igiki urubyiruko dukwiriye gukora kugira ngo umuco wacu turusheho kuwukomeraho igihe cyose umuntu aba amaze imyaka itanu ibunaka mu kindi gihugu ariko kandi umuco w'igihugu cye cy'amavuko atarigeze awutakaza hanyuma ikindi cya kabiri bavugaga ku bigeneye baterwa inda nyuma wenda ari bwatsi umuntu ashobora gushinga akabizinesi agakora ariko mu by'ukuri si uko umuntu aba atakora ahubwo rimwe na rimwe dukwiye kubanza kureba imvo n'imvano y'ikintu gituma inda ziterwa abangavu zirushaho kwiyongera uko bwize n'uko bukeye ese cyaba ari ikibazo cy'urubyiruko ese cyaba ari ikibazo cy'abagabo bazibatera cyangwa se mo kimwe hagati yabo bombi iyo murebye mwebwe nk'abantu mwagize n'amahirwe yo guca mu isi mukiga mu kaminuza mukaba muke mu mahanga mu bihugu byadusanze bitera imbere iyo musubiza amaso inyuma mukareba mu bihugu byacu bya afurika bitaratera imbere mubona impamvu ari iyi ubukangurambaga buhoraho bwo kugira ngo izo nda zihaswe ariko uko babwongera ngo bazihase niko za nda zirushaho kwiyongera ugasanga umwana wawe udasensiye mu pirimeri atwaye inda asiziyemu yuzuye mu segonderi atwaye inda amashuri ubuzima buhise buhagararira aho ngaho umuntu arizi ko gikwiye gukorwa kirenze ahari ubukangurambaga bukorwa ku buryo ibyo bintu byahagarara murakoze n'utwo tubazo tubiri na rimwe murakoze marcel reka icyo kibazo tubanze tugihe eh, madame jacqueline eh, banyige- ba- bagenyere atubwire bwa mbere na mbere icyo kibazo mushikirije cy'ukuntu bagumana umuco yavuze ko muvuga ikirundi neza hanyuma muraca kuri icyo kibazo cyiwe cya kabiri ki- gihambaye cyane rwose turakigira kwa ijambo mu kanya gato
ego murakoze cyane Eh, nagira nshimire uwo uwo mugabo atubwiye yuko ikirundi tuguma tukivuga neza arakoze cyane burya biva biva ku- kugumana umuco biva ku muntu uwo ari we wese hariho ugera hanze akumva yuko umuco wiwe ashobora kuwibagira n'uwundi agera hanze akumva yuko umuco wiwe agomba kuwuryamako twebwe rero twaragerageje kuva dushitse ino nka jewe bamaze imyaka irenga mirongo ibiri n'umunani ino ariko nagerageje nja mu bintu mu bikorwa bituma umuco ntawibagira nko ngaha mu bubirigi twari dufise umugwi icyo twita groupe culturelle twayita indanga twaragira mu bintu byo kubyina no kuvuza ingoma no kuririmba tugaca turirimba mu kirundi tukabyina mu kirundi gutyo bigaca binafasha n'abana bacu abana bacu twabyaye kugira ngo bige ururimi bige nu- n'akaranga ni nacyo gituma noca ahubwo mboneraho nkahamagarira ababyeyi bose baba mu mu bindi bihugu baba hanze yuko bagerageza kuva abana babo bakiri bato bakaza barabi- barabigisha imico y'iwacu bakabigisha kuvuga ururimi rw'iwacu bakaza bararubabwira kugira ngo bakure bagwumva tukanabahamagarira kujya mu mashyirahamwe ahuza abarundi kuko iyo mugiye murahurira mu mashyirahamwe mugakoresha ururimi rw'iwanyu mugakora ibikorwa byose muvuga ururimi rw'iwanyu bibafasha ku- kuta- kutagwibagira murakoze Eh, murakoze imbakure ndayisaba kuri icyo kibazo cya marcel eh, eh, mwebwe muba muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, mu- mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose Eh, ikibazo cya marcel avuga ko eh, abarundi eka mwebwe muri muri iki kiganiro uyu munsi mu- mwa- mwagumanye ibintu bimeze nk'umuco ko mwese muvuga ikirundi neza mutubwire mubwire icyo mukivuze ko ubuhinga bwanyu n'ubuhe bwo mukoresha
ahe marcel aje kubaza icyo kibazo Ah, hanyuma ku byerekeranye n'umuco nk'uko ah, madamu jacqueline aje kubivuga ku by'ukuri ni ku bugome bw'umuntu ah, canke ku ku ku- ku- kugumya k'umuntu nk'akarorero nka jewe ah, n'umuryango wanje aho- aho mvuka abo tuvukana twese turacavuga ikirundi tumaze ngaha muri amerika imyaka mirongo ibiri Ah, ku- kugumana umuco nu- kwari ukugomba kugira ngo ntidute ah, karanga ntidute umuco wacu ntidute ururimi rwacu tubandanye twibuka iyo tuva hamwe no gukunda nyine iyo tu- tu- tuva mu gihugu cyacu Ah, kandi bi- bigaca- tugaca tugomba nko kugira ku- gufashana n'urwaruka rwacu cyangwa abana bacu kubandanya kugira ngo nabo bamenye aho ba- aho bava kugumana rero umuco nu novuga yuko bivana no kugomba k'umuntu Ah, nk'uko abivuga ati hariho aba- abashikino ba- mu mezi atatu bakaba bamaze kwibagira ibintu by'umuco cyangwa bamaze kwibagira ururimi Ah, i- ibyo byo- ibyo birashika bira- birashika ku bantu bamwe bamwe muga nko nko kuri twebwe ati jewe isikireti yaje ni yahe jewe ndakunda igihugu cyanjye ndakunda cyane cyane ururimi rwanjye Ah, mm, no mu mu buzi nko- nkora nkora ndasobanura ndasigura ngasigura mvana mu cyongereza nje- njana mu kirundi cyangwa mu gifaransa njana mu kirundi Ah, hanyuma abana nabo mm, si abana ngerageza kuguma ndabaganiriza mu kirundi biragora ku- kwigisha abana iki- ururimi rwawe biragora ku- ku- kubigisha ikirundi kuko bava mu bava muhira aho uvuga ikirundi bakaja ku mashuri aho bavuga icyongereza iyo rero bashyitse ku mashuri baca bagomba kubandanya muri rwa rurimi rwo hanze Ah, hanyuma bigaca bigora ku- kuvuga ururimi rwacu mugabo icyo ngerageza gukora ni ukubandanya ndabavugisha mu rurimi ku- kuberekera iby'iwacu kugira ngo bashobore ku- kuguma bibuka iyo bava ah, iyo ababyeyi bava Ah, naho batavuga batavuga ikiri ururimi baba- barashobora kumva nk'iyo ndabatumye nk'ikintu cyangwa ndababwiye nk'ikintu mu ruri- mu- mu kirundi bakabitahura akabitahura neza ego me- tu- Ah, i- i- iki- ikiriho rero ni uku- ku- kwiyumva yuko ukunda umuco wawe ukunda igihugu cyawe ukunda ah, akaranga kawe ukunda n'aho uva ibyo Yego.
biragufasha kubandanya ah, umuco ego me- ndabona marcel afise akandi kabazo ariko imbere yaho reka aba- umubanze mumwishure ikibazo gihambaye cane rwose yabajije kijanye eh, kijanye n'ababo bafise amakosa haba eh, muri ico kibazo gihambaye cane rwose co gutwara inda abafise amakosa n'abahe ku ubutumwa eka inyigisho zama zatanzwe n'abigeme n'abavyeyi biwe canke abavyeyi biwe canke eh, boba ari abo bagabo reka kuri mwebwe nyene immaculée ndayisaba
Eh, murakoze kuri icyo kibazo hanyuma ah, kuri icyo sinovuga ati amakosa ni abahe canke amakosa ari hehe mugabo icyo noshigikira ni uko twese hamwe ah, baba ababyeyi baba ugwaruka ah, twese twoshyira hamwe kugira ngo dushobore gukingira cyane cyane ugwaruka gukingira ah, abana kugira ngo ntibashobore ku- kubandanya bagwa muri ibyo ah, muri muri izo ngorane zo gutwara amada ah, y'ishushu cyangwa gutwara amada batabyifuje cyangwa kujya muri ubwo bushurashuzi Ah, nk'akarorero novuga ah, mu bihugu by'ino wa- usanga batangura kwigisha abanyeshuri bakiri batoyi eh, tuvuge nko mu nko mu myaka bamaze ku- ku- kuba bangavu mu kinyarwanda ariko bavuga ah, bamaze ku- gukwiza nk'imyaka nka cumi n'ibiri ku- ku- kuduga batangura kubigisha hariho ah, n'amashyirahamwe usanga aza ku ku mashuri ariko ara- arabigisha ukuntu bashobora kwikingira ah, bakababwira ku byerekeranye n'iro- ni- ni- ni- ni- ni- n'uku- ra- n'ukurondoka ku- k'ubuzima bwabo k'umubiri yabo ibyo byose bigashobora ku- kubafasha Ah, ndibaza ko natwe dushoboye gushikaho dushobora ku- kuganira n'urwaruka Ah, tukumvisha ababyeyi cyane cyane abamama ko bashobora kuganira n'abakobwa babo ni- na- nu- na- n'abana babo batumva amasonisoni cyane Yego.
batavuga ati "Ni- ni ibintu bitavugwa ni ibintu byi- by'imbere bita- bita- bidashyirwa hanze icyo ndibaza yuko gishobora gufasha ah, abana gishobora gufasha urwaruka kugira ngo nabo bashobore kumenya ukuntu bashobora kubyitwaramo Ego me Madame Jacqueline Bagenyere mu kanya turaha ijambo Cyril Mumvugi ariko nagomba namwe mugira ico muvuze kuri ico kibazo cabajijwe na Marcel gihambaye cane rwose amakosa ari hehe inyigisho ziratangwa ah, igitigiri c'abakobwa babandanya gutwara inda z'ishushu ni kirekire cane rwose ni kinini I- amakosa ari hehe kuba ku bigeme ku bavyeyi babo kuri abo bagabo bakora eh, ivyo vyaha
ego murakoze kumpa ijambo Eh, ico kibazo c'amakosa kiragoye kumisura jewe simbona umuntu muranyumva duga kwijambo turakumva ego jewe simbona uwo twoshirako amakosa ni ikibazo ni ikibazo mu gifaransa tuvuga tuti kiri complexe ahubwo je ndashyigikiye cyane ivyo uwo muvukanyi makuru atahejeje kuvuga iyindi ngorane iri nyene hajya mu muco mu muco w'ikirundi niho ingorane ziva kubera mwene ivyo bintu bijanye n'ubushurashuzi n'iki n'ingorane umukobwa ashobora kugira mu gihe yagiye kuryamana n'umuhungu Bi- bi- ingorane ziri hariya mu muco kubera ababyeyi nibaza ko batinya kubiganirira cyane na ah, abana babo ahandi hari ingorane ni uko kubera umuco w'ikirundi hari ibintu bitigishwa bitigishwa abana ariko nko mu bindi bihugu biteye imbere babibigisha nk'ibintu vyu- vyo kwikingira n'iki n'iki mu gihe rero i- iyo ntambwe tutarayishikako iyo ngorane nibaza ko i- izohaguma ariko yindi ngorane ije maze kubona ni uko ahubwo bahana abakobwa ariko abahungu abahungu batwaje izo nda ntibabahane rero ndibaza yuko hari hakenewe yuko bashiraho nk'ibihano kuko hariho nk'abigisha aribo batwaza inda abanyeshure kugira ngo par exemple abana bashaka kumenya kugira ngo babahe amanota nk'abo bigisha nibaza yuko hageze yuko baza bararaba ibihano boza barabaha icyo ni icyumviro cyashyikirijwe n'abandi mu kiganiro twagize bavuga ko mu gihe bohana bimwe biboneka abantu bakora cyane cyane abagabo bakora ibyaha nk'ibyo iyo ngeso yoteba igatuzwa tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na cyril muvunyi mwiriwe neza
mwaramutse neza aho ngaho muri amerika natwe twiriwe neza hano mu rwanda ni byiza cyane muri he mu rwanda
ndi hano mu karere ka kayonza umurenge wa gahini ni byiza cyane rwose ikibazo cyiyumviro turi ko tuvuga ku irondoka rishimikiye cyane cyane ku magara meza y'abakenyezi duha ku ijambo turi kumwe n'abatumire ikibazo cyiyumviro yego nabyumvishe rwose nateze amatwi natangiranye namwe nabakurikiye n'aba batumirwa ndabashimira cyane kuri icyo gitekerezo bagize cyo kuza kora icyo nakwita nk'umuhuro kuri zumu ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kane bagahuza n'abarundikazi bose aho bari mu mu bihugu binyuranye niba ntibeshye nibyo
biriya bintu ni byiza cyane guhuza guhuza abarundikazi kuko kiriya kibazo ntabwo ari mu burundi honyine kiri no mu rwanda ugasanga abana b'abakobwa baratwara inda ariko iyo ndebye nsanga ahanini bipfira ku babyeyi ubundi ababyeyi bababyaye ubundi biba byiza iyo ufite umwana w'umukobwa utangiye kubyiruka kuba inkumi kuba wamuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko iyo ubimuhishe ni hahandi umwana akubwira ngo nagiye mu mihango yabikubwira ngo ibyo ni ibishitani ngo ni ibishirasa n'ingoye ntabwo ari byo ngo ngo ntukambwire ibyo bintu ugasanga umwana niba atisanzuye ku mubyeyi ugasanga yisanzuye ku wundi muntu ushobora kuba yamugirira nabi yamubwira ngo kubera iki impura n'ikibazo iki n'iki akamubwira ati kuryamana n'umuntu nibyo bivura icyo kibazo ugasanga ntamusobanura neza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ugasanga ni ikibazo ababyeyi bakunda kuba bagira ariko icyo kibazo kandi nanone ntabwo bagomba kuganiriza abana b'abakobwa gusa n'abana b'abahungu bagomba kubibaganirizaho cyane ko nta handi umwana ubundi akura amakuru yizeye uretse ku mubyeyi we umubyeyi w'umuntu niwe ugomba gutanga amakuru kandi mazima iyo rero uvuze ngo ntabwo wabivuga mu izina ngo ntabwo ari byo kuko isi ibyo bintu biba byarabayeho wowe mubyeyi uba warabayeho nawe ibyo bintu ukabica ni gute utasobanura umwana wawe rero biba byiza iyo umwana wamuhaye ubwisanzure ukamutega amatwi icyo gihe biramufasha nawe kugira ngo agire uko yitwara ejo hazaza rero abo bavandimwe iyo gahunda bafite ni nziza cyane kuko bizatuma n'abatari basobanukiwe bazabasha kuba bamenya ibintu byinshi
murakoze sirira muvugi madame solange murerwa impanuro cyangwa icyiyumviro gitanzwe na sirire mu kivuga ku
tunganiye neza kuko ibyo bibazo turazi ko biri ahantu hose urumva baravuze ati mu rwanda biriyo ahantu hose biriyo nagomba rero ngaruke ku bintu bijyanye na impinite kudahana abantu baba bashurashuje abana b'abigeme twebwe mu byo tugenda dukora nk'abakenyezi bize iby'amategeko cyangwa nk'abakenyezi bari mu burundi kenshi turafasha mwene abo bana turafise umwana w'umutwakazi yari yaparuvenye kwiga ariga arashyika mu mwaka w'icyenda arashyika mu w'icumi noneho uwo mwana bamutwaza inda aratwara inda urumva byabaye ibintu bitubabaje ko hari umwana twakurikiranye ubu rero twaragiye turakurikirana kayiwe mu ntara arimwo turabikurikirana uwo muntu yamuteje iyo nda ubu yarafashwe umwana nawe turi ko turagwana nyine muri wa mugambi mwigeme kazi z'akabo kari mu minwe yawe turi ko turagwana kugira ngo mu kw'icyenda ejo bundi mu kw'icyenda azoce asubira mu ishuri kugira ngo ashobore gukurikirana ibyigwa adashobore guheza amashuri urumva rero abana batwaye inda ntitubaheberana gutyo kuko inyuma yo gutwara inda hariho ubundi buzima harabaho kazoza harabaho kongera gutegura agasubira mu bundi buzima kugira arabe ko urangiza amashuri ibyo rero turiko turabikorana n'abo bakenyezi bari hanze ni ukuri turabashimira cyane turabashimira cyane twe ngaha mu burundi kuko icyo cyumviro no bakituzanyemo iyo konferanse nibo bayitanguye baratanguza mu mwaka uheze murabona n'ubu birasubiriye kandi nababariye ko ubu dusaba participant benshi bazitaba ihuriro haba ku rubuga haba bazoshika aho ikiganiro kizobera kandi turavye ukungene abo ba huyane na dr zena ba samantha ba gloria bariko baravyitwaramwo birerekana neza yuko ari ikintu bashizemwo umwete n'ishaka ryinshi kugira bishobore kugenda neza bien sûr bariko barakorana na guverinoma y'uburundi dusaba impusha dusaba n'ibindi kugira abategetsi bazoshobore kuhashika namwe namwe mudufa
tugarutse kuri mwebwe jacqueline bagenyere tukavuga cyane cyane kuri umwe mu mugambi w'icyo gitaramo icyo kiganiro mpuzamakungu hariho gufasha abafasoni mu bikorwa by'iterambere eka no mu gukingira ibidukikije mudusobanurire neza intumbero yanyu niyo
intumbero yacu ni uko murabona ko teme twashyizemo ibijyanye n'amagara ni ukuvuga yuko twarabyihweje dusanga turabye teme yo mu burundi y'umwaka yuko umugore ategereza kujya imbere mu guteza imbere uburimyi n'ibidukikije umukenyezi mu gihe atamagara afise nta kintu na kimwe ashobora gukora ntashobora kujya mu murima ni nacyo gituma rero twaciye dufata iyo teme ijyanye n'amagara y'abakenyezi kugira ngo bafite amagara meza bashobore gukora ibikorwa ibikorwa bibaraba ibikorwa by'iterambere yego murakoze murakoze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na ari ruhamya mwiriwe neza
merewe neza muri hegari
ngimbi mironko mironko mu rwanda mu rwanda ni byiza cyane rwose turiko tuvuga cyane cyane kw'irondoka rifatiye ku magara meza y'abakenyezi turi kumwe n'abafasoni bari kubatunganya inama mpuzamakungu reka ikiganiro kizoca ku buhinga bwa zoom bakaganira cyane cyane ku byerekeye ukuntu bofasha abafasoni abafasoni cyane cyane bo ku mitumba aho bari hose duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ikintu ikintu hano nshaka ntabwo nza kubaca intege ni ibitekerezo byiza bagize ariko hakaba ikibazo iza kugira urabona iyo ukurikiranye zumu hari aho bigera netiwaka zigacika zikagenda zicika ese iki kibazo bazagikemura gute kugira ngo inama ishobore kuba yagenda neza buri wese ayikurikire ikindi kintu ngira ngo nse n'ubabaye ese ibyo ibyo ngibyo by'irondoka nibyo byihutirwa mbere n'ibindi byose nta bindi byihutirwa bagakwiye kuba bakemura
ibibazo byiza reka tu n'icyo kibazo madame immaculee ndayisaba ubuhinga ngurukanabumenya zoom ni ubuhinga bwiza cyane rwose bugezweho murafise plan b murafise ubundi buryo muzakoresha mu gihe bitogenda neza madame ndayisaba
ati none interineti zicitse bizogena gute turi ko turagerageza uko dushoboye ku buryo tuzoba dufise interineti ikwiye tuzaba dufise umuyaga nkuba ukwiye ku buryo bidashobora gucika mu mwaka uheze twaragize iyi konferanse nyine abantu benshi barayitabiriye benshi bari ku murongo imana yaradufashije ntitwahuye n'icyo kibazo n'ubu uyu mwaka rero turi ko turagerageza uko dushoboye uburyo dushoboye kugira ngo icyo kibazo ntituzohure nacyo kandi dusaba nyine ko imana izodufasha kugira ngo icyo kibazo ntituzohure nacyo turi ko turagerageza uko dushoboye ikindi kibazo madame jacqueline bagenyere ni ikibazo abajije umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika avuga ati icyo kintu nicyo mwashyize imbere niyo urujance hariho nta bindi bibazo nkuramutima by'abafasoni byari bikwiye kujya imbere y'icyo kibazo
murakoze yego yagize neza kubaza icyo kibazo nk'uko yabivuze ibibazo ni byinshi ni byinshi cyane ntitwari gushobora kubyigira rimwe ni ukuvuga rero uyu mwaka twatoye icyo kibazo uva mu mwaka uza tuzoraba ikindi kibazo dukorera ko kuko iyi konferanse siyo ya nyuma hazoba n'izindi nciye mboneraho no gutera akamo cyane cyane abakenyezi kugira ngo uwo munsi iyo konferanse baze bayikurikirane baze bayikurikirane ku bwinshi nkaca mboneraho no kuvuga yuko ku munsi wa konferanse duhejeje duhejeje konferanse tuzoca tubandanya kuri ni kuri facebook kugira ngo duhamagarire abantu bashobore kuduterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore kuronka uburyo dongo de maye finance dushobora kudufasha mu byo dushaka gufasha mu burundi hanyuma rero nkaba ikiganiro kitarahera nagira nshimire cyane komite y'ibujumbura turiko turafashanya gutegura runo rubanza murakoze murakoze solange murerwa hari ikindi kibazo nkoramutima kibonekeza cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere aho abafasoni kenshi na kenshi usanga bataja ku ishure mu mashure ku rugero rumwe n'aba abahungu canke abagabo kandi tuzi ko iyo bagiye mu mashure kenshi na kenshi usanga ari bo ari incabwenge ico kibazo kiri ku rutonde rw'ivyo muzoshikiriza atari muri iki kiganiro canke mu kindi kiganiro muzotunganya
icyo kigani icyo kibazo turakizi ariko jewe nagomba ndababarire nko kwino mu burundi wacu aho turi aho dufise n'amastatisitiki ibiharuro byerekana aho abigeme ko aribo benshi mu mashuri abigeme nibo benshi urabye mu mashuri y'intango n'ayisumbuye n'abo twagiye turatemberera n'abayobozi baratubarira yuko bafite abana b'abigeme basumba abashuri abahungu mu bihugu biba bindi biriko biratera imbere usanga ari contraire ariko murumva n'iwacu yuko twifashe uko kandi nacyo gituma rero mubona twafashe iyo iyo ngingo no kuvuga ati reka rero tubahimirize ntibaje mu mashuri ari benshi hamaze ngo bace baheba usange y'amayeforo abavyeyi bagize babigisha bashira mu ishuri aba gusa kuko umwana ahevye ishuri atarose diplome kenshi babaye gusa usanga mu buzima bwa kazoza atacu biri kubira mu marira hama ikindi kibazo naco c'uko ico kibazo arico twashize imbere c'amagara y'abantu sante productive zirondoka erega amagara niyo nkingi ya vyose udakomeye udafite amagara meza uguma ugwaragurika mu mafisiri ugwara indwara zijyanye no kwibaruka nabi no gutwara inda z'urutavana ko usanga n'umuntu atari productive mu rugo usanga atasha atera mu iterambere ubu rero twahereye kuri icyo cy'amagara abakenyeza amagara y'abantu ndetse mu mwaka uza tuzongera tugire iyindi suje tuyiyumvire ko tuyidebate tuyagure murakoze murakoze muri iyo migambi yose mufise nashaka tugaruke cyane cyane ku kibazo nacyo nyine ari inkoramutima ikibazo cy'uburyo gushikira abafasoni bose ku mitumba ikakubaha inyigisho ikakwamiza ko muhabaha impanuro zihambaye haba kuja mu mashuri canke ikakugira ubuzima bwiza cyane cyane ku bijanye n'irondoka ryabo uburyo muzo bukura he mutekanya kuronka gute madame Immaculée Ndayisaba
ngo dushikire cyangwa dushobore gushikira ku bakenyezi aho bari hose tuzokwisunga cyane cyane amaorganisation hariho amaorganisation asanzwe akorana n'abo bakenyezi mu burundi cyane cyane hanyuma ikindi nacyo nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga tuzokwisunga nyine ku bantu hirya no hino bashobore kudufata mu mugongo kudutera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore gushika aho tudashobora gushika urabizi nk'uko twamaze kubivuga bamwe turi hanze y'igihugu nka jendi ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika abandi nabo bari muri erope ntabwo turi ko turakora twenyine dufise n'iyindi komite turi ko turakorana nayo i burundi i bujumbura urumva abo bose n'abantu tuba turi ko turakorana kugira ngo dushobore gushika bashobore kudufasha gushika aho twebwe turi ino tudashobora gushika mu gutanga izo nyigisho mu gutanga izo mfashanyo mu mu guhimiriza umukenyezi aho ariho hose kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu magara yiwe mu mirimo yiwe ya buri munsi mu byo akora mu kazi kiwe ka buri munsi urumva dufite izo kwisunga cyane cyane abari mu gihugu cyane cyane ayo ma oruganizasiyo cyane cyane amagurupe asanzwe akorana n'abakenyezi akorana n'amashuri kugira ngo bashobore gushyikaho twebwe tudashobora gushika namwe madame jacqueline bagenyere mu gico muvuze kuri icyo kibazo nkuramutima cy'uburyo kugira ngo iyo migambi yose mufise izoshobore gushyirwa mu ngiro
yego murakoze cyane uburyo naho butoroshe kuronka turiyungunganya nka twebwe nyine komite iriko irabitegura twaragerageje gukorakoranya amafaranga makenya ashobora azodufasha muri icyo gikorwa hanyuma tukaba turiko turakorana n'amapartenari atandukanye twasabye ngo dukorane yego turiko dusaba turiko turondera ubufasha aho dushobora kuburonka hose nshiye mboneraho rero no gutera akamo abantu bari kubarumviriza kino kiganiro yuko ubufasha turabukeneye bashoboye bashoboye kugira ico bunganira boba bakoze murakoze cyane murakoze madame solange murerwa tubaheye akajambo ka nyuma imbere y'uko icyo kiganiro kiba reka akamumotera cyane cyane abakenyezi reka muri rusange ni akahe
twebwe icya mbere akama duteye abakenyezi ni uko bozo kubitaba abandi bagakurikirana kuko hajya ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze urumva batagiye baramenya ibigezweho ibyo turi ko tubashikiriza ibyo tubategurira urumva usanga umuntu agenda atazi iyo umukenyezi wa kino gihe ageze ikindi kintu kigira kabiri twotera akama abantu bose haba aha mu burundi haba amashyirahamwe atandukanye bakadufata mu mugongo bakadufata mu mugongo kuko usanga ari ibintu bisaba uburyo namwe muraza gutegura ikintu kiriya usanga bisaba uburyo kandi abavukanyi bacu bari mu makungu tuguma tubashimira ukuntu bitanze ukuntu babandanya babishyiramo umwete ingufu barara bicaye turara ku matelefone dupanga dusubira urumva rero turabashimiye mugabo umuntu uwo ari we wese yumve yuko kugira ngo umukenyezi atere imbere cyangwa amererwe neza ari kontribisiyo ari intererano y'umumwe wese ishoboka kuko na nyine icyo barabivuga ati tujye hamwe turi kumwe twese birashoboka dushyire ingufu hamwe dushyire amaboko hamwe hanyuma dushobore guteza imbere umukenyezi w'umurundikazi
jacqueline namwe mugire akamo mutera abakenyezi cyane cyane jacqueline muratwumva reka reka ndumva telefone yiwe ishobora kuba yacitse reka duhe ijambo imakure ndayisaba imakure ndayisaba akamomotera abakenyezi muri rusange imbere y'uko icyo kiganiro kiba mu ndwi iri imbere
murakoze kumpa ijambo hanyuma nagomba gutera akamo abakenyezi bose aho bari hose kugira kwitabira iyi konferanse kugira ngo dushobore gushyira hamwe no kuganira no kumviriza ukuntu dushobora kwiteza imbere hanyuma umukenyezi wese ndaguhaye ikaze haba kuri zumu haba mu burundi mu gihugu kaze kuri uwo munsi tuze duhurire hamwe tuganire hamwe kandi si umukenyezi gusa n'abashingantahe namwe ni ukuhaboneka kugira ngo mudufate mu mugongo namwe mudutere inkunga hari aho ushobora kuba uri kumwe n'umukenyezi wawe mube muri kumwe kugira ngo dushobore kuganirira hamwe namwe ntimusigare inyuma namwe turabahaye ikaze hanyuma kandi nagomba gufata akanya nshimire cyane cyane ijwi rya amerika kuri iki kiganiro cyiza baduhaye murakoze turabashimiye cyane rwose murakoze ndabona na solange yaje reka tumuhe akanya gatoya cyane rwose nawe nyine tirakamo mu masegonda cumi ya solange ndabona telefone yari yagoranye tuga ku ijambo
babashyikiranije ariko natwe ko mu mpaye umwanya reka mvuge natwe turabashimiye turashimiye voix d'amerique mutwama hafi mu biganiro by'abakenyezi mu biganiro muri isanze n'ibindi n'ibindi turabakurikirana kandi turabashimiye abarundi cyane rwose turabakunda tura- kuba mwitabye ikiganiro turashimiye n'abanywanyi bose baduteye akamu bagashikiriza ivyiyumviro eh, ka n'ibibazo turabashimiye nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga c'uyu munsi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese